murumva ijwi rya amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenia mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
urakoze jeni mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye ku mugwa mukuru wa mari i bamako aho abantu bashika ku bihumbi bibiri bakoze imyiyerekano kuri wa gatandatu biyamiriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro iyo myiyerekano yabaye mu gihe hatunganijwe inama kuri uyu w'imana y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu rwi g5 uri mu bihugu bya mari niger burkina faso moritani na chad ni inama kandi iza kwitabirwa n'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron iyo myiyerekano yabaye ataruhusha ikurikiye yari yabaye itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu yari yitabiriwe n'abantu isinzi ku byandiko byabo abanyagihugu bakavuga ko ataguhindura ibwirizwa shingiro kandi ko atagutunganya amatora yo kurisubiramwo isubirwamwo ry'iryo bwirizwa shingiro ribaye irya mbere inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu rikaba ritekanya gushyira mu ngiro bimwe mu byavuye amasezerano y'amahoro yatewe kwikumu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya leta ya leta n'umurwi w'abagwanyi b'abatuwarege bo mu buraruko bw'igihugu bitekanije kandi ko iryo subirwamwo ry'ibwirizwa shingiro rishyiraho inama nkenguzamateka nshasha hamwe na sentare rijejwe gucungera ikigega ca leta uwahoze ayobora leta z'ubumwe za amerika barack obama yafashe urugendo rugana mu gisagara cya jakarta muri indonesia mu ntumbero yo kwitabira inama y'abanyendoneziya baba mu mahanga baje baturuka mu bihugu bishika kuri mirongo itanu na bitanu rubaye urugendo rugira kabiri obama agize mu gisagara cya jakarta aho ku nshuro ya mbere yagarutse ku myaka y'ubuto bwiwe yabayemwo muri ico gisagara yarateye akamo abanyagihugu ko bokomeza ubudasa bw'imico n'amadini birangwa muri ico gihugu obama yatangaje ko azokora ibishoboka kugira ashikira ubutunzi biciye mu migenderanire ya amerika na indoneziya iyo nama yatunganijwe n'uwahoze aserukira indoneziya muri amerika dino pati jalal avuga ko yizeye ko abanyendoneziya baba mu mahanga bashobora kugira uruhara rukomeye mu kuduza ubutunzi bw'icyo gihugu yibukije ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wonyene abanyendoneziya baba hanze bashoboye kurungika amafaranga mu gihugu amafaranga angana n'imiliyaridi cumi n'igice z'amadolari muri iyo nama barack obama yagarutse ku kibazo c'ihindagurika ry'ikirere hamwe n'ubuvuzi yavuze ko bibabaje kubona amerika yaravuye amasezerano y'i paris yerekeye ihindagurika ry'ikirere ariko yateye akamo abari aho ko ivyo babayemwo muri kahise vyobabera icirwa muri leta ya arkansas iri mu karere ko hagati muri leta z'ubumwe za amerika igipolisi cyatangaje ko abantu mirongo ibiri na batanu barashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu gihe bari mu giteramo c'umuziki mu nzu yo gutambiramwo mu gisagara ca Little Rock ivyo vyabaye inyuma yo gushwana kwabaye hagati y'abantu babiri bari muri ico giteramo imbere y'uko izo mpari zaduka hagati y'abantu benshi nk'uko vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi muri ico gisagara igipolisi kiremeza ko abo barashwe ataho bifitaniye isano n'igitero c'abiyahuzi kandi ko bose bafise amahirwe yo gukira umuyobozi mushasha w'ishirahamwe mpuzamakungu oms ryitaho amagara y'abantu tedros adamon yatanguye ku mugaragaro amabanga yo yiwe kuri uyu wa gatandatu tedros afise ikiringo c'imyaka itanu akaba yatsinze ico kibanza yatsindiye ico kibanza mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu mu ihiganwa yahuriyemwo n'abakandida babiri baturuka mu bwongereza no muri pakistani tedros aturuka muri etiyopiya akaba yararanguye amabanga y'umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'imigenderanire y'igihugu n'ayandi makungu abaye umunyafurika wa mbere agiye kuyobora iryo shirahamwe atanguye amabanga yiwe mu gihe kitoroshe aho iryo shirahamwe rikeneye amafaranga angana n'imiliyaridi zibiri z'amadolari kugira rishobore kurangura imigambi yaryo inyuma yo gutorwa tedros adanom yatangaje ko kimwe mu byo azoshimikira ko mu mabanga yiwe ari ugufata kwivuza nk'agateyakazina muntu avuga kandi ko azoshimikira ku buryo ishyirahamwe oms rizokwama ryiteguye kwihutira gutabara mu bihe bidasanzwe bivuye ko ibiza bitera umwanya uwo ari wo wose tedros asubiriye margaret chan aturuka mu gihugu cy'ubushinwa yari amaze imyaka cumi arongoye iryo shyirahamwe igihugu cya pakisitani kiri mu ntambara yo kurwanya umuhari wa leta ya kisilamu inyuma y'aho uwo muhari umaze iminsi ukora ibitero by'urutavana ko uri kuragerageza gushinga imizi muri icyo gihugu michael kurgman icegera cy'umuyobozi w'ikigo wilson center gikorera i washington hano muri amerika yatangaje ko pakisitani itagihakana ko umuhari wa leta ya kisilamu ufise abarwanyi muri icyo gihugu kurgman hamwe n'abandi bahinga bari bamaze kugabisha pakisitani ko ishobora kuba yarinjiranywe n'abarwanyi ba leta ya kisilamu yamara ko bakiri bake kurgman avuga ko avuga ariko ko muri kino gihe abo barwanyi bamaze kugwira kandi ko bari mu mice itandukanye y'igihugu ivyo vyaremejwe n'abategetsi ba pakistani mu ntango z'ukwezi guheze inyuma y'igitero cabaye kigahitana abantu bashika kuri cumi na babiri abategetsi ba leta zunze za amerika baramaze kwagiriza akatari gake pakistani ko yananiwe guhagarika abahurumbira uwo muhari leta ya pakistani yisiguye ivuga ko igiye guhaguruka no kurwanya iterabwoba hamwe n'abo bose baterekwa iyindi migwi y'abantu mu gihugu
turamushimiye mugenzi wacu utugejeho amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza muryoherwa n'ibiganiro radiyo ijwi rya amerika ibagezaho mumaze kubimenyera ko uyu ari umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko i kigali mu rwanda
Hello, uyu ni Charlie.
uyu ni nina Dukurikirana ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nawe ntugacikwe.
ndi imizero kirisipe mfatanyije na mugenzi wanjye nicole umuziranenge nimugire amahoro kandi tubifurije iterambere aho mudukurikira muherereye hose
u rwanda uko bwije uko bukeye rutera imbere ariko abanyarwanda bose muri rusange ntibagendera mu mujyo umwe w'umuvuduko w'iterambere ry'igihugu niyo mpamvu hirya no hino usanga bamwe mu baturage binumbira ikoreshwa rya serivisi zitandukanye zishingiye ku ikoranabuhanga abandi bakazishima bavuga ko ntako bisa uku kutabivugaho rumwe rero nibyo bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane cyangwa ihohoterwa rishingiye ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga by'umwihariko mu gutanga cyangwa mu guhabwa serivisi zitandukanye Oh, mu kinyarwanda bati nta byera ngo de cyangwa se nta mwiza wuzi inenge bamwe baranenga ariko abandi bagashima ikoranabuhanga ese wowe udukurikiye ubona uta imikoreshereze yaryo aho mutuye ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
Deborah na Alice ni abanyeshuri mu mashuri yisumbuye hano mu karirimbo kabo bagira bati ikoranabuhanga ikoranabuhanga birakwiye ko rikoreshwa ariko mu gihe nyacyo by'umwihariko mu itangwa rya serivisi nicole ibi nibyo tugiye kuganiraho nyirizina ikoranabuhanga ririmo byinshi byinshi tutarondora muri aka kanya ariko wenda zimwe mu ngero harimo uko dukoresha murandasi cyangwa online service aho wishyura serivisi za leta zirimo guhabwa ibyangombwa imisoro amafatabuguzi atandukanye n'ibindi byinshi Mm, reka dutangire ikiganiro twumva ibitekerezo by'urubyiruko kuri mikoro ya mugenzi wacu charlotte ineza ese mubona mute imikoreshereze y'ikoranabuhanga aho mutuye urubyiruko ruradusangiza uko rubibona
Ndakunda kubera ko ubikorera igihe cyose uboneye umwanya aho uri hose nta rugendo rurerure ukora ugiye kudepoza kandi igisubizo kibonera a- aho uri aho uri nyine online uri no kwikorera akandi kazi nyine bidakonsomye umwanya munini
serivisi z'ikoranabuhanga zirangora urugero nshobora kuba mfite amafaranga mu ntoki nayashyize ku ikarita kandi nunguwe n'urugendo najya kugenda bakanga ko ninjira
kubona ruhanga ni ryiza ariko kabaho n'aho nkatwe b'abakecuru abantu bakuze bashobora kutwiba nk'udufaranga umuntu yabitse nk'amafaranga kuri banki wajya nko kubikuza waba wasizeyo nk'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu wenda na bitanu ugasanga nka nka bitanu birabuze cyangwa icumi rirabuze kubera rero ko baba bakoranye ikoranabuhanga nta hantu umuntu wabona wabaza
ni byiza kuko bisigaye bituma usevinga umwanya kuko mbere y'uko wagendaga ugatonda ku murongo ugasanga serivisi wagiye kwaka uyibonye ugasanga bigufasha iminsi ariko aho ngaho usigaye ubikora bikagenda umunsi umwe bigatwara iminota mikeya kandi ugakomeza na za gahunda zawe ukazikora ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibi ibyari ibitekerezo by'urubyiruko ku buryo babona imikoreshereze y'ikoranabuhanga by'umwihariko mu itangwa rya serivisi gusa nicole n'abadukurikiye bafite uko babibona nawe udukurikiye ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri nimero zikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora gusura umuvandimwe wawe kuko mwavuganye kuri neti urukundo rwabaye rukeya barashize mu bantu ikorana
kugeza amagingo aya bamwe mu baturage ntibarasobanukirwa neza gukoresha ikoranabuhanga mu itangwa rya serivisi zitandukanye bityo biba ngombwa ko bisunga ababisobanukiwe kubarusha kugira ngo abe aribo babafasha nicole rimwe na rimwe aho niho bibera ikibazo ugasanga nk'abaturage batishimira uburyo bahabwa izo serivisi cyangwa uburyo bazibonamo reka tureke kubigarukaho cyane maze twumve uko ibyo byamugendekeye
nagombye kuva mu rugo mu gitondo ndagenda nsanga hari n'abandi bashaka iyo serivisi Ah, donc nubwo batashakaga serivisi ya notification ariko hari izindi bari bakeneye nazo zitangirwa ku irembo binsaba gutegereza ko babanza kubakorera kuko bari bahantanze ntabwo nari kubatanga ntabwo nari kubaca imbere tegereje igihe kigera mu minota mirongo itatu mirongo ine hanyuma ngomba kugerwaho nishyura amafaranga magana atanu kugira ngo mpabwe iyo serivisi hanyuma maze kwishyura amafaranga magana atanu bampa nimero ngomba kujya kwishyuriraho urumva ko ah, ari ibintu birebire amafaranga igihumbi kongeraho tike urumva ko ageze mu gihumbi na magana angahe hanyuma kongeraho na wa mwanya nataye wose urumva ko harimo imbogamizi donke ugomba amafaranga ikindi kandi ugatana umwanya
kugira ngo tubigarukireho icyarimwe reka twumve n'uyu uko yabigenje
nari ngiye kwishyura imisoro y'ubukode bw'amazu ubwo haburaga nk'iminsi ibiri kugira ngo iyo utinze kwishyura baguci amande runaka haburaho iminsi ibiri nibwo nabashije kubona ayo mafaranga ubwo ngubwo aho kugira ngo njye gutonda wa murongo mpita nkoresha ikoranabuhanga ndeba amafaranga ndimo mpita njya kwishyura mu buryo bunyoroheye kandi bigenda neza ntahishe n'akazi
nicole urumva ko aba bombi bagiye gushaka serivisi mu buryo bumwe ariko uyu dusorejeho yabimenye kera azi kubyikorera ashobora no kubikora atavuye aho ari ariko uwo twabanje kumva byamusabye kubanza kugana ababimufashamo niki watubwira kuri aba bantu bombi ku ruhande rwanjye icya mbere ntekereza ko ikoranabuhanga riza rigamije koroshya ibintu ndumva rero byaba byiza buri wese agize uwo muhate wo gukora uko ashoboye ngo abyige kugira ngo izo mbogamizi zikurweho
ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo buri muturarwanda wese abe yabasha kwisabira serivisi akoresheje ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe nimudusangize ibitekerezo byanyu kuri izi nimero
zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
kigali y'abanyamahanga amahanga urubu iragengwa n'abahanga n'abahanga iyi minsi nawe wasanga ari na japanga kibyara agafaranga agafaranga kigali y'abanyamahanga amahanga urubu iragengwa biragengwa n'abahanga n'abahanga niyo mbese nawe wasanga nicole reka dukomereze ikiganiro muri kaminuza y'u rwanda y'iterambere n'ikoranabuhanga yahoze yitwa kisiti sande joseph umwarimu muri kaminuza aradusangiza uburyo bakoresha kugira ngo ikoranabuhanga risakare hose kandi kuri bose crispin ngirangaha buri wese ari buze kumenya uruhare rwe mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga ni mu kiganiro sande joseph yagiranye na mugenzi wacu maxime rindiro
uko iminsi igenda ishira tugenda tuva kuri bya bikorwa byacu bya gakondo akenshi no tujyana n'iterambere iyo tuvuze ngo ICT dukunze kuvuga ko hari ikoranabuhanga ariko i- ni ikoranabuhanga mbere na mbere rikoreshejwe kuri mudasobwa rikaba rifite na internet waba mu buhinzi bwaba mu mu bwubatsi mu buvuzi iyo umuntu ari mutoya aba arimo kuvuga ati ubuzima bwanjye ejo buzagenda buti niba haje tekinoloji nshyashya ko nk'uyu munsi nk'abanyeshuri twigisha ushobora kumwigisha agace ka mbere wajya kumwigisha aka kabiri ugasanga wa munyeshuri agace ka kabiri a- akageze kure akamenya bivuze ngo we wamuhaye iby'ibanze ariko ibikurikiyeho arabyishakira ugiye kubigeraho ugasanga hari aho ageze arimo kubishakisha ariko noneho nk'umuntu w'umusaza urumva yamenyereye bwa buryo bwa kera kumubwira ngo najye gukoresha uburyo bushyashya yumva ari ukumuvuna ni ukuvuga ngo wa musaza uyu munsi biracyamugoye kubera ko yamenyereye ko ibintu byose agomba kubikora muri ya rutini yiwe ya kera ariko uko iminsi ishira bizagenda bimenyekana kuri ba bantu mu cyaro kubona amafaranga ntabwo byoroshye nk'uko wayabona mu mujyi ibyo ni ibintu keretse ufite ka business kawe karaninga mu, mu cyaro ariko niba udafite business yawe iraninga bikomeye mu cyaro urumva bizakugora kuba wabona ya mafaranga ya internet cyangwa kubona wa muriro niba ahantu hose wenda aho utuye nta muriro uhari ugomba kujya gushaka umuriro ku muturanyi ariko jye niba mvuga nti nirirwa wenda ku kazi kanjye ahantu hari umuriro nkavuga nti internet icyo nshaka cyose nshobora kukibona cyangwa se nshobora kwishyura ya internet urumva ko bitandukanye n'abantu bo mu cyaro rero ubwo busumbane bu- ntabwo bwabura kubera ko icyaro n'umujyi buri gihe biba bitandukanye ni ukuvuga ngo iyo umunyeshuri avuye hano kuko abanyeshuri benshi ntabwo ari aba hano mu mujyi ni abo mu byaro bitandukanye mu ntara zitandukanye iyo agiye akavuga ati wenda i kigali nabonye wenda bakoresha irembo iryo jambo narivuga wa muntu wo mu cyaro rwose nta nta rembo dufite hano se akavuga ati woya ntabwo ari irembo hari irembo bakoreraho ibi n'ibi n'ibi n'ibi uwo ni ambasaderi akoze akazi ke twebwe ntabwo turageraho kuvuga ngo tujye kwigisha ba bantu bakuze ariko ufite ba bana babo bohereza na nibo bongera bagasubirayo bakigisha ba bantu bakuze ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
iyi niyo nkuru ituganishije ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro cya none bityo mu kanya kandi gato cyane turakomeza mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubande
yite kigali yite keti yasidi kigali y'umujyi kapitali yo mu rwa w'u rwanda aho imirima yaho yeramo imishinga bakarya amafaranga ikibazo cyawo ugikohera umuti ukaba muganga n'abakora buhanga bafite kontari zibara amagambo uko ushaka kuvuga ni kubanza kugura umwanya w'ijambo ye kugira ngo umenye abahafite amacumbi ubabwirwa n'inkweto zitagira ivumbi Yeah, izuba rikaryama amatara akaka ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
nyiramubande we igarura amajwi y'amahoro duherukana ibimenyetso bigaragaza ibya tonto kiduhe na minyone habana abishyikiriza mbabazi mu buryo bw'amajwi rekodi ese ubu ni iyihe nkuru igezweho irwejuru na ruhiza reka tubikurikire muri iki gice
waramutse mbaba waramutse neza muyobo sha ndakuzindukiye noneho ni amahoro se nta mahoro ntayo byagenze gute se kandi numvise ngo kwa sobukwe byongeye gusubira urudubi mfa ko ari kwa data we kwenyine ngo bagiye kubagurishiriza imitungo yose eee Mm.
niba si igihe kigeze ko bishyura ntibagomba kwishyura nk'uko amategeko abigena twumva icyo nta kibazo kirimo pe none se sinumvise ngo niho ushinzwe kubazanira umuhuza uzatuma cyamunara isubikwa aha ibyo ntabyo nzi none se muyo icyo nicyo cyari kikuzinduye gusa cyari kinzinduye nyine eee gusa nagira ngo nakubwire Mhm.
ubu se ko wakomeje gutsimbarara kuri uriya muhungu wo kwa gatsimbanyi none bakaba bagiye guteza ibyabo azagutuza ahera mva muyo Hmm?
ikibazo ntabwo ari icyo yaba mwari mwumvikanye yiyunga n'abanzi
naho ibindi mukareka gushyamirana byaba ari amahire pe naho rwose ibintu ni ibishakwa amazi none se muyo utekereza ko nirirwa nkorera amabuye uvuze ngo ikimbaba uvuze ko amafaranga wakoreye yose ugomba kuyashyikiriza bariya bashenzi Eh. erega muyomba hari ikintu kimwe nakubwiye utajya wumva nkunda habana urambaze naho izindi nzira zose wacamo ushaka kumundekesha mbaba, uje nabira, eh?
ndakubwiza ukuri ko zifunze ni njye uri kubwira ukanurira nta n'urusoni muyo uko azaba ameze kose yaba akennye yaba ababaye nzamuba hafi uramaze ahubwo inzira usigaranye n'imwe uri kumva Wanga muyo iki?
ushatse wareka rwose mugahuza mukumvikana utangiye no kuntega iminsi sha.
mukagenderana kuko byazabafasha gusaza neza mutanduranyije umva nkubwire mbaba reka nguhunge ndumva utangiye kumpa inyigisho nk'iz'abavugabutumwa
kantengo we ndakumva ndakumva rwose.
yewe zana ya magambo wanyemereye y'indirimbo ncishemo ndebe ko twa Ese ugira ngo nabonye umwanya wo kuyandika agatsimba ndiko reka ni ukuri maze iminsi mpi- mpugiye muri iriya ntabire Mm.
navayo uturimo two mu rugo tukangonga Cyo re.
bityo bigatuma nta kindi mbasha gukubangikanya nabyo mbese none ubwo urabona bigenda gute ko cyamunara yegereje Hmm? kandi ukaba ubona ko hari n'umukire ngo washyizemo amafaranga menshi bashobora kuhatwara rwose Hmm? dore n'ejo nararukiye kwa ribanje nsanga nta n'uhari none se mbwira ko tubigenza gatsimba babarira umbwire Mm.
ubwo amarushanwa na cyamunara bihuriye ambasha ubwo zumva bidafitanye isano Nabi.
ahubwo ayo marushanwa ari hehe ukaba watubwiye ngo harimo ibihembo Nta twabihera aho twishyura da tugomba gukora iyo bwabaga tukaba ba mbere si byo se Mm. wenda ibyo bihembo twabihera aho twishyura noneho byaba ari n'ikindi kintu cy'agaciro tukakigurisha bityo tukava mu ideni kuko rwose ndi kubona bateza cyamunara kuko mana yanjye sinzi uhagura rwose ngewe namwicara mu butaka bwanjye wagira ute namwitana ariko rwose ntukansetse gatsimba ndakubeshya se dore rwose nta nimbavu mba nifitiye Hi, kuko umuntu nkawe atekereza ko amafaranga tuzahabwa mu marushanwa cyangwa ibyo bihembo bindi biteganyijwe Hmm.
byatwishyura imitungo y'abandi wangije cyaha aho waba wibeshye pe nuko rero ubwo mwe muzajyayo babigurishe muhari ngewe nzisubira ku kiyaga cya munyaga rwose ubwo ninumva hose bahagurishije hose bahajyanye ubwo nyine nzahita niyahura None- uzagira utagatsima none nagira nte?
rwose ndakwinginze ntuziyahure ubwo si ubwo waba udusizeye nta kirimo nacyo gukora rwose Hmm? kuko ntibagurisha mpari rwose ntabwo bishoboka oya oya Mm.
oya rwose gatsimba ngaho basi ngwino twiyandikire amagambo wenda wasanga harimo agatubutse bikaba byadufasha harya ngo tuzavuga ku iyihe nsanganyamatsiko yewe ngo tuzavuga ku mahoro Eh, Hmm.
yigwa koko Ewe, ahubwo reka nkabukira iriya nka Eh.
nawe usigara wandika ubwo ndaje tu- dutangire turirimbe reka mbigire vuba ngira vuba
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
sha noneho mwatinze hehe koko uzi ko murengejeho iminota itanu yose twabanje guca kuri toyi kandi haba hariho umurongo munini niyo mpamvu ikombe ntukazimura ibintu byose wowe Sike. ubwo byari ngombwa kuvuga ko mm, twari tuvuye kuri toyi
gakuru nawe none se we ntajyayo Mm, ibyo ntibisanzwe gaku nta gitangaje kirimo oya byo rwose nta gitangaza kirimo ahubwo nimureke mbumve ishyaka akantu umva mwakirize ekuteri niza kamwe akira Mm.
eh iri se sinumva ari ijwi rya habana
ni abana na kidehe bari kuvugana mbega umugabo mubi Ye? S- sinari nabibabwiye none nyumvirageze kwa habana ni habana wenyine se ahubwo ko yari yabanje kwa mama we
yamaye inka Ah, agatinyuka uriya mubyeyi n'ukuntu nabonye yitonda Sha, nta n'ikinyabupfura agira tu iri uriya mutindi ariko se umva rero mbabwije reka duhamagare minyoni aze tujye kwa diregiteri tumwumvishe aka kantu ariko nibyo Sha- sha- sha tunamusabira imbabazi maze ubundi nawe adufashe kwinjira muri iki Yego, kibazo sha.
cya polisi Sha, muhamagare reka tumuhamagare
nzatangira nkubwira ngirane gatsimbanye gahanya uri hehe Hmm? wowe wantesheje umutwe ngo nkwereke ko ndi umugabo utavugirwamo nkukubite nkuteshe umutwe
ariko hanye canshote yanjye Eh.
ariko se koko soro ubwo yaba ari ikinamico iganisha ku mahoro koko Eh? ubwo se bwo twakina tugashyiramo amazina ya gatsimbanye none se urumva nitutamuvugamo ngo yiyumvemo ko agira amakimbirane yazamenya ate ko ibintu byatubabaje
reka nkubwire uko bakina tiyatere batangira wenda buririye ku kantu gato k'amakimbirane ahari ariko bikaza kurangira wenda twerekanye aho ibisubizo byava
ngaho ntera ingingo noneho dore uko bigenda wowe uzakina witwa nsekuye ngewe nitwa musha ndagukurikiye ubu nteze amatwi hanyuma umukino tuwutangire uri mu murima uhinga maze ngewe musha impaci unteze amatwi ndakumva ngo usuhuze uhite untera ibuye Eh, ubwo se urumva bitazaba bisa na bya bindi by'ukuntu gatsimbanya yaguciye ruseke ako kantu ko ndakumvise Mm. hanyuma se hazakurikiraho iki hazakurikiraho nanjye mushinje mu murima wawe ibyo wari uri gutera mbirandure maze mbe ndakwishyuye Ehe, papiya ndumva ufite ibitekerezo byinshi by'isuka Hmm? hanyuma se bizagenda gute
dore rero ikibazo kizatugora ni uburyo bwo kugaragaza uko mu makimbirane yakemuka kuko gatsimbanye n'azaba ahari nawe agomba kubibona Eh, kandi agomba kubona ko natwe twababaye nta mikino dufite none se papiya ubwo urumva ibyo bintu bitazadutera kubona amanota make oya
ahubwo nyuma tugomba kugaragazamo gusabana imbabazi ku mpande zombi uranyumva neza kuko ari igikorwa cy'amahoro Yego.
birasaba ko agomba kugaragara no mu mukino
ampaye nka ariko rega n'ubundi biranoroshye biroroshye da reka nabyo bizagaragaremo Eh, ubundi se tubikinnye bitatu uri ku mutima nicyo byadutwara cyahise numva rwose bitatunanira Mm, ahubwo se ubwo gashoje gute yewe kuko ari we wambanje ukantera ibuye uzaza uhita unsaba imbabazi Eh, nanjye nzigusabe kuko nakuranduriye imyaka Eh, ubundi duhoberana agakino kabe kararangiye kora papiya uri umuntu w'umugabo rwose Aye, nzabiharanira mbere mbi- ndakwemeye pe byose by'u rwanda
iminsi ibiri gusa niyo isigaye cyamunara igateza ibya gatsimbanye mu gihe atishyuye ibyo yangije ribanje se bari bizeye koko ubu ntiyaba yarabatengushye ku rundi ruhande naho amarushanwa y'amahoro akomeje gutegurwa reka tuzasubire ubutaha iyi yari ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo anicole mfasha kongera kwibutsa abadukurikiye muri aka kanya ibyo turi kuganiraho mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru reka tubibutse ko kuri uyu munsi turi kuganira ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga mu rwanda by'umwihariko mu itangwa rya serivisi zigenerwa abaturage mu gihe tukiri kwakira ibitekerezo byanyu reka dukurikire ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyacu cyatambutse turagaruka mu kanya
nongeye kubashimira mwese mudukurikiye mukoresheje indangururamajwi zanyu mu gutangira reka mbibutse ko ikiganiro cyatambutse cyagarukaga ku iraha rishingiye mu kwifuza kugera cyangwa gutunga ibyo udafite reka mu gutangira ubutumwa bwa none tubuhere ku bwa niyonsaba augustin uri mu karere ka nyamagabe aho yagize ati kuba umuntu yakwifuza kugira ibyo adafitiye ubushobozi biva buriya kutiyakira kandi muri iki gihe hari byinshi ugwamo by'ibishuko bitewe no kumva wagira ibyo wifuza kandi ntabyo ufitiye ubushobozi naho umugeni wa se Catherine watubwiye ko aherereye mu murenge wa Kacyiru yagize ati nkurikije ibyo abo bana b'abakobwa bavuze mu kiganiro aha abakunzi b'ikiganiro mwe mudukurikiye nabibutsa ko yagarutse ku bo twaganiye nabo nk'uko mwabyumvishe mu kiganiro cyatambutse ariko mu gitekerezo cye yagize ati inama nagira urubyiruko ni uko bagakwiriye kwakira ubushobozi bwabo ndetse n'ubwo mu miryango baturukamo bityo bikaba byabarinda kugwa mu bishuko naho undi watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook yatubwiye ko yitwa daniyeli akaba aherereye muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya missouri aho mu gitekerezo cye yagize ati nkunda kumva icyo kiganiro cyane kuko muhugura urubyiruko neza kandi n'ikinamico nyiramubande ndayikurikira kuko mukoreshamo ikinyarwanda cy'umwimerere bityo bikamfasha cyane reka ubutumwa bwa none tubuhinire kuri newman kuri instagram aho yagize ati njye ntekereza ko kwifuza kubaho nk'undi ari byiza kuko bigusaba guca mu nzira nk'iyo yaciyemo cyangwa ukarema iyawe ariko izatanga umusaruro nk'uwe cyangwa nanone unarenzeho ati bityo niyo mpamvu mbona kuri njye mbona ko kwifuza ari byiza kuko bituma nkora cyane urakoze cyane kubw'igitekerezo cyawe njye mwari kumwe na ruwikeza christela mukomeze n'ikiganiro ejo
ikiganiro ejo mugikurikira